iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu tugiye kubashikiriza cya kiganiro mukunda cyane muri isanga muri kumwe na oriyani itanga ishaka turi kumwe kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe mu masaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi uno munsi turaganira mu kiganiro muri sanga turaganira n'urwaruka rw'abarundi cyangwa abanyarwanda hano ruri hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi wiswe yali watangujwe na perezida barack obama mu gufasha urwaruka rw'abanyafurika kwisununura umugambi wo kubafasha kwiteza imbere uwo mugwi watowe kuza mu nyigisho z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi harimwo abarundi n'abanyarwanda turizeye rero kubaronka bose uno munsi muri studio hano i washington dc aho tugiye kuganira ku bijyanye n'uwo mugambi n'ingene bufasha urundi rwaruka kuwumenya ni ukugira ngo nabo nyine biyandikishe baronke amahirwe yo kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika ku kwiteza imbere mugume ku maradiyo yanyu rero twongere tubararike muhamagare muterere ibibazo n'ibyiyumviro nimero yacu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe twongere dusubiremo nimero ni kabi, rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izoroshiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriane itanga ishaka tukaba turi kumwe kandi n'umutumire hano muri studio i washington dc turamubabwira mu kanya ariko uno munsi turi kumwe na gasapu Yeah.
gasapu benshi bakoze kuri gasapu Ego.
tugiye kuganira ku mugambi yari mu kiganiro muri isanga ni umugambi yari ni umugambi watangujwe na perezida barack obama haciye imyaka ine uwo mugambi ukaba ari umugambi wo gufasha urwaruka rwo muri afurika kwiteza imbere kwisununura ah, mu kubafasha kongereza ubumenyi cyangwa ubuhinga mu byo basanzwe bakora turabaha ikaze rero mwese muko muradutega amatwi kuri radiyo ijwi ry'amerika n'abari kuri facebook live bariko baraturaba mm, turabaramukije mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nimero yacu tuyibibutse ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tugaruke rero hano muri studio gasapu tubwira akazina kawe amazina yawe yose icyo ukora n'ingeno washyitse hano muri leta zunze ubumwe za amerika turi kumwe ngaha muri studio Ya, urakoze cyane Em, nitwa gateka perisax ariko abantu benshi banzi ku izina rya gasape gasape ni ga ya mbere ni gateka sa ni sax pe ni peri nayo nagombye kugira ngo amazina yanjye ndayafunyafunye kugira ngo yorohere kuvuga abantu Em, hanyuma ndi muri uno mugambi wa yali canke young african leaders initiative ukaba ari umugambi watangujwe nk'uko wabivuze na nyenicubahiro barack obama reka ndanamushimire hanyuma kuba nashyitse hano rero jewe gitega nsanzwe eh, ntwarira yitwa humuriza fm abari mu ntara zo hagati mu gihugu barayizi Eh, ni radiyo imaze imyaka itatu iriko irasamirana kandi ni radiyo eh, novuga yuko eh, ishikira cyane umunyagihugu kuko niyo target yacu niyo nico ciyumviro cacu nico cifuzo cacu nico rero co gu- co- banaragize radio hajya igitega ikaba yumvirizwa n'abantu batandukanye catumye shika muno mugambi wa yari uno munsi nkaba ndi hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni nayo mpamvu watowe mu rwaruka ruza guserukira abandi kubera wari ufise icyo gikorwa ca- c'iyo radiyo abatorwa tubwire muri make ingene bigenda kugira ngo mwiyandikishe muje muri ayo mahiganwa canke kuronka ayo mahigwe kuja muri iyo porogaramu yitwa yari benshi bashobora kumva ariko badategera neza ingene ikora Uh, ubundi no programme uno mugambi wa yari eh, ni umugambi uh, mu bisanzwe uraba ugwaruka nk'uko wavyumvise duri hagati y'imyaka cumi n'umunani n'imyaka mirongo itatu n'itanu hanyuma ukaba rugwaruka rufise ivyiyumviro bi- binini binini bishobora gufasha abantu benshi si icyiyumviro cy'iwawe wisangije uvuga ati ndafise umugambi wo kubaka inzu inzu ni iyiwawe eh, nta, nta kintu izofasha kininiya eh, abo mubana abo muri kumwe abanyagihugu mwegeranye mugabo iyo ufise umugambi wumvikana ushobora ku- kwe, eh, ushobora kwerekana abantu bakabona yuko ari umugambi ushobora kugira icyo umariye abandi bantu benshi bari hafi yawe urashobora kwinjira muno mugambi wa yari hama ukuntu bigenda Eh, nibyo urashobora no kuba udafise ikintu umaze kurangura mu ukaba ufise icyiyumviro ukaba uf- umaze gutera intambwe ukaba umaze gutambuka ubwa mbere kuko eh, uno mugambi ufa- urafasha abantu ku kuba kubazamurira aho bageze ni ukuvuga ntiwoba ufise icyiyumviro ngo urafise icyiyumviro mu mutwe urafise umugambi wo kuzokora ubworozi kanaka ugaca uvuga ngo ndago- ndagomba kuja muno mugambi wa yari ahubwo ugomba kubanza gutera intambwe ubwa mbere nicyo nama mbwira urundi rwaruka iyo umuntu agomba gusaba lift lift abantu barayizi hajya iwacu i burundi turakunda gu- eh, barakunda gu- gu- gu- gusaba abantu babunguruza hariho intambwe nyinshi zikenerwa kugira ngo usabe lift ntupfa kuyironka na hariya gusa Nivyo.
ntupfa kuyironka nasanze hari intambwe nyinshi Bigenda gute?
kugira ngo usabe lift icambere uravyuka ntusaba ari tujyanye mu gitanda uratera intambwe ukavyuka nimba ari mu gatondo ukiyoga ugasa neza hanyuma nturaheza ugaca uva muhira ukaja kwibarabara ariko abari kwibarabara bose ntiba bakeneye lift aho ntuba uraheza gushira amaprosedire yose intambwe zikenewe kugira ngo usabe lift hama ugaca ugonda urutoki umaze kugonda urutoki umuntu ariko ararengana arashobora kubona tujya muntu akeneye lift akamuhitana muga nta muntu aziraja mu mihana abaza ngo nta muntu akeneye lift nta muntu akeneye lift ni ukuvuga ngo ugwaruka rubanza gutera intambwe ubwa mbere rukerekana ati jewe nari nshoboye ibi mugabo ndakwamye nimunzamurire ngaha hama bagaca bakuzamurira ngaho nuko rero aba- aba- abarundi benshi abanyarwanda benshi abanyafurika benshi no mu gikambura abanyafurika bose ugwaruka rwo muri afurika barafise imigambi myinshi cyane barafise n'intambwe bamaze gutera mugabo haraga ahantu bagera bagakwama bikanka abo rero nibo bashobora kuja mwano mahigwe ya yari kugira ngo bazamurwe bazamuriga ubwenge hama nyuma yo kuzamuriga ubwenge tumaze gusubira muhira hariho imigambi myinshi itegurwa na leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo ifashe mw'iyo migambi turiko turarangura muri afurika kuko uno mugambi wa obama ni ukuvuga ko uh, uno mugambi wa yari ni ukuvuga ko ni ugutegura imboneza zishobora gutuma afurika iba ikindi kintu iba igihangange izamuka gusumba ukwiri uno munsi abo nabo ni twebwe burundi bw'uno munsi n'ubweri canke afurika y'uno munsi afurika y'ejo ni byiza cyane none imboneza zo mu burundi batoye zingahe mwaje muri bangahe mu mugwi wo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi E, mu Burundi e, mu Burundi uno munsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi twaje turi abantu cumi na babiri e, nibaza yuko o, mu mwaka uheze bashobora kuba bari bari hasi gato ariko uno munsi byariyongereye kandi nshimira kumbure n'ababa bari mu rwego rwo kubatora ku- kuko baratwongereje igitigiri ndanasaba yuko mu- ngira ngo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani naho bo botwongera cyane imboneza twaje turi e, cumi na babiri ariko ntibisiguye ko mu burundi bwose ari twebwe twenyine turi mboneza mugabo ivyiyumviro vyacu vyarakiriwe cane gusumba hama biduha amahirwe yo kugira ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika
hama rero nyine yari urumva ko babashimye imigambi yanyu barabatora umugambi mumaze gushika muri leta zunze ubumwe za amerika inyigisho muzironka gute kirungo kingana gute muri make ya eh, zino nyigisho mu bisanzwe zimara indwi zitandatu zimara indwi zitandatu hanyuma tugaca tuja ku makaminuza atandukanye ntituja muri kaminuza imwe ngo nuko tuvuye mu gihugu kimwe kuko umwe wese ntiyakoze i- i- ibisa n'ivy'iyundi je nka jewe ndi mu bijanye no gutumatumanako amakuru vya media hari abandi baja- bari mu bintu vy'inyigisho ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye ukurikirana iby'inyigisho n'ubuja gutuma tumanako amakuru n'ubuja mu by'uburimyi ntiboja kwiga bimwe mugabo ngaha muri amerika hariho amakaminuza menshi ashimikiye ku nyigisho zitandukanye z'ibyo turimo nka jewe nari ndi muri leta ya texas kuri university yitwa ut canke university of texas at austin aho nari ndi mu ishure ryitwa MC Canvas School of Business aho twiga ibijanye no kwiteza imbere gukora ibikorwa kugira icyo bita business bigenda gute biko- Kugwiza bigufasha ubutunzi.
iki kugwiza ubutunzi Eh, nagumye ndabivuga ku munsi w'ejo icyo bita ngo how do you make money ukora amafaranga gute winjiza amafaranga gute ya rero nuko hama hari abandi bari muri za leta zitandukanye za Minnesota hari abari muri za Boston hari abari uh, mu ha- mu Washington DC hari uh, abari ahatandukanye twe twari ku makaminuza atandukanye ni byiza cyane urumva ko icyo kiringo indwi zitandatu ari indwi nyinshi cyane kugira ngo umuntu aronke ubumenyi budasanzwe none mwararangije muzosubira mu gihugu ryari kugira mutangure mushishikarize ku icyo gikorwa mwari musanzwe muri e, uko zino nyinshi zitunganijwe zirimwo ibice bibiri hanyuma e, e, hariho ikintu bita pdi canke professional development internship rero inyigisho za mbere zitwa uh, mandela washington fellow zarangiye ziraza kurangira uno munsi Eh, hano turi muri amerika ngira ngo mu burundi nyangaza ko hari amasase ntavyo nzi hanyuma zimaze kurangira cumi n'umwe muri twebwe ejo barafata indege baze mu gihugu cy'u burundi mugabo jewe ndaguma hano Nivyo.
kuko nanje nagize amahirwe yo kugira iyo icyo kintu bita pd Na- ne- sa sa abantu benshi batogwa ni ukuvuga ngo turugwaruka igihumbi muri afurika mugabo mu gwaruka igihumbi baratoramwo ugwaruka ijana Wow.
ruja gukora iyo pidi canke iyo stage ivyo bikorwa ku ma- ku masosiyete atandukanye akomakomeye ngaha muri amerika nka jewe nzokorera aho bita philadelphia pennsylvania muri sosiyete igira kabiri muri communication ku isi yitwa comcast urumva ni
gasape gasape ku- uras- ura- uraserukiye igihugu mu buryo buhambaye cyane Ya, kandi ndiko ni ndakora uko amahirwe nshoboye akomeye kose.
cyane ni amahirwe akomeye cyane urabizi kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika baraza barifuza kukubaza ibibazo bitandukanye ngene wiyandikishije ibyasabwa i- i- ibyari bikenewe nyine kugira ngo n'abandi bariko barakumva ba- bashobore kumva yuko kumbure bashobora kuronka ayo mahirwe banitegure kuko mu minsi harageze ivy'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kanya birugurugwa hama abandi nabo barondera amahigwe yego cyane reka rero tuje ku murongo wa telefone nsabe abari mu buhinga bw'ivyuma badufashe bugurure amatelefone duhere kuri eliya eliya mwiriwe neza
Mwiriwe neza.
amahoro amahoro
Yego n'amahoro.
Mm, uduhamagaye uri hega eliya
Nende bujumbura mu Burundi muri komine mu.
muha akabazo cyangwa icyiyumviro ufitiye gasape no munsi twari twifuje kuvugisha urwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda ariko urwaruka rw'abanyarwanda ntibyadukundiye bari bafise amaporogaramu menshi muri uwo mugambi nyine wa yali twagize amahirwe turaronse umusore w'umuhu- w'umurundi gasape sinzi ko umuzi ikibazo cyangwa icyiyumviro
Asape mwiriwe.
amahoro cane ndakuramukije
Urakomeye ngaho onye mu muji wa Amerika.
hano muri leta zunze ubumwe za amerika n'amahoro hari n'akabeho ejo n'akavura karaguye ryabaye rya mbere mbona akavura hano muri amerika
Eh mwagiye kuduserukira kuva ryari?
e, turamaze indwi zitandatu ni ukuvuga ukwezi n'inusu hano muri amerika
Mm, wowe ufise eliya ikibazo cyangwa icyiyumviro k'uyu mugambi wa yali gasape yajemwo
Ego hariho hari ego reka ncengira ko mbaza akabazo nari nkiriko ndamuramuca murakoze.
ego Eh, hama haraheze iminsi dufise umuperezida mushasha eh, n'icyubahiro donald trump eh, hama akaba ata kintu yashatse ku- gu- gushikiriza ku bijanye n'imigambi yahora i- i- irangurwa ngahanye
Allo, Eli? Turi kumwe ga Eliya? Telefone Eliya iramugoye. Kumbure yashatse kubaza ikibazo cerekeye imigambi ya Perezida Trump.
iyo Sinzi nayo ko- ntaco na- ntaco nayo kuyishyurako kuko
Ni- Ariko kumbure turaza kugerageza kumugarura ku murongo abaze ikibazo canke iciyumviro ci- yashikije iciyumviro ciwe turaza no kuraba no ku rubuga rwa facebook rwacu hariho abatwandikira babaza bakongera bagashikiriza n'ivyiyumviro Eh, tubibutse abashobora kuja kuri internet adresi yacu ni voa radio yacu aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mukabishikiriza gasape kuri iyi programme ya yali E none gasape tubaye turagerageza kugarura abatume abanywanyi bacu ku murongo eh, ikintu washimye cyane ushitse hano muri amerika cyari nk'igiki cyangwa ikintu cagutangaje utari witeze muri make Eh, nta kintu cantangaje ntari niteze hano muri amerika kuko muri amerika nivyo ni irya mbere nari ndahashitse ariko eh, nari ndabitswe ari igihugu c'igihangange ku isi hanyuma ikaba ari n'igihugu kigomba kuguma u- uko citwa igihangange kibigu- kibigumana Ki- ki- ha- ntihagire ikindi gihugu ku isi cyocambura ico kintu gikomeye rero bisabwa gukora n'abakozi abanyamerika n'abakozi cyane ndiko ndaraba nk'ukuntu twebwe twiga hariya kuri kaminuza muri texas byari ibintu bikomeye cyane twariga hafi amasaha icenda ku munsi inyuma y'ayo mashure yo kwiga ntiwaca ugenda kuryama muhira waca ugenda gutembera mu masite atandukanye waca ugenda mu bikorwa bitandukanye kuraba abandi bantu ingene bateye imbere kuraba ibindi bigo bitandukanye byo muri amerika ndakumenyesha ko aho nari ndi muri austin canke ku mugwa mukuru wa texas ni ahantu hakomeye cyane ni ahantu hari abakozi bakomeye kandi bakora cyane ku buryo banatubwiye ko amafaranga bakoresha muri austin mu muji gusa wa austin na kaji gatonya kari muri texas angana n'amafaranga n'igica kane cy'amafaranga afurika yose ikoresha urumva ni ahantu hari abakozi cyane icyo kintu ngo how do you make money cyangwa ni gute winjiza amafaranga ibyo batangwe kubyumva ubwa mbere rero nta cyantangaje kihari hano muri amerika usibye hari hari ubuhinga bukomeye eh, abantu baho nivyo namye nganira n'umugenzi umwe wanje twari turi kumwe wo muri Guinea Conakry ndamubaye ntiyo bija hose abanyamerika ngira ngo ukuntu bakora amafaranga cyangwa ukuntu binjiza amafaranga baba biryamiye kuko nk'ubu na- nka- nk'akarorero ahantu narimba hari amamashini yo kumesa nibyo urumva ubuzima baragomba kubworosha kabisa abanyamerika cyane barorosha rwose ubuzima cyane rwose mugabo kubworosha birabatwara igihe n'uburyo kugira ngo ibyo babishikeko umunyamerika akigenda akinsitara amamashini yiwe ngaho yo kumesa n'amamashini yo kumisha impunzu ahejeje kuyashira ngaho agaca yigira kwiryamira cyangwa agaca agenda gukora ibindi bikorwa wowe ukazana ikarata yawe ya banki ugashyiramo imashini ikaka ukamesura uhejeje ugashyira mu mashini i- i- ikarata igakorako amafaranga ikumisha wa muntu yabikoze aguma yinjiza amafaranga nta kintu na kimwe ariko arinjiza amafaranga gusa sinzi ngira ngo ariryamiye sinzi ngira ngo ari mu zindi business ukagenda kwibarabara ugasanga hari firigo ngaho irimwa utuji nta muntu n'umwe ariko arakuraba ufata ikarata yawe ushyiramo ikurako amafaranga hama ikaguhereza ikinyobwa ni ukuvuga ngo tekinoloji barayikoresha ariko kandi yaciye ambwira uwo munya- uwo- uwo- uwo munyagine konaka ati naho ubona bimeze uku byabafashe umwanya munini kugira ngo babishikeko raba ingene dufata ama- ama- amatagisi ngaha muri amerika ikintu cyitwa uba ni ikintu canangaje cyane ngaha muri amerika aho ni nkoresha application yanje nke- nka- nkavuga nkavuga iyo ngiye telefone.
kuja ku telefone nkerekana iyo ngiye kuja nkerekana ahondi hama ngafyona nkavuga ibibanza nkeneye ikanyereka amafaranga baza kuntwara hama itagisi ikansanga ngaho ku mwanya wategekanijwe Mm, bavuze iminota itanu ni iminota ni minota itanu itanu ikaba inshikiriye hama ntacyo tuvugana n'umushoferi jewe Na na kimwe.
nicara mu modoka hama aca amenya iyo njana wenyene ashikanye amashikanye nta mafaranga nsaba amafaranga birame Bi- ni ibintu bikomeye cyane uratubwira ibindi byinshi wabonye kumbure jewe ndamaze igihe ngaha muri amerika hari ibintu byinshi usanga umenga bisigaye bisanzwe ariko urabwira abari bujumbura abari rwanda ibindi bindi wabonye bisa n'ibihambaye cyane bitandukanye n'ibiri muri afurika tubandanye ku murongo wa telefone rero twakire abandi ndabwiwe ko dufite uwitwa niyo nsaba niyo nsaba uratwumva yego ndakumva ariko nawe amahoro neza
murakomeye ego uduhamagare urihe porogaramu ganiza ya aha uduhamagare urihe ubu ndi mu rutana yego ndashaka kubaza iyo porogaramu ya obama mbega ishinikiye kuki ni irihe ngingo nyamukuru yafatiye kugira ngo afurika yo- yisununure hamwe n'abaje- n'abajene bayo ndavuga ugwaruka uno munsi muri politike muri afurika bavuze ugwaruka bavuga urwaruka rw'imigambwe usanga umugabo afite imyaka mirongo ine mirongo itanu akitwa umuga- aki- akitwa ugwaruka ariko ndabaza nimba ugwaruka rwo muri amerika adizita ashobora kuba afite sereburite kanaka uwo wari umugambi koko obama afise kugira ngo abanyafurika n'abo rwanda rwa afurika ruronke sereburite ku myaka nk'iyi ikibazo gira kabiri nagomba maze nimba mumaze kuronka izo nyigisho urwo rwaruka bamaze bamaze bamaze gushika aho inama izobera ari muri amerika bazogira gute kugira ngo urwaruka rw'uburundi rwose mu mihingo yose rushobore kumenya porogaramu bavanye hirya n'ingene ama donc les projets de base bazoba bavanye muri iyo nama yari ari aho muri amerika porogaramu ari porogaramu zabo cyangwa porogaramu za yari za yari nicyo nicyo ba- bazokorera donc uburundi na afurika yose wabiyumvira kandi nimba urwaruka rwo rwo muri afurika ruzogira amahirwe maremare nk'uko tubona urwa amerika rufise ibibazo byanjye ni ibyo murakoze murakoze cyane niyo nsaba kaduha akanya gasape Ya, niyo nsaba arakoze cyane eh, nibaza ko eh, kuba uri serebre cyangwa kuba ufise ikintu wakoze kiboneka buga ntibiraba imyaka cyane burya ah, eh, bakunda kuvuga ngo ukuri ntikuvuga ukuze kuvuga ukuzi ukuzi nawe arashobora kuba ari umwana cyangwa arashobora no kuba ari umuntu akuze hajya muri afurika hajya mu burundi hajya mu rwanda hari benshi bafite ibintu bashitseko bataranakwiza n'imyaka cumi n'umunani nk'uko no ngaha muri amerika bihari mugabo rero nico gituma uno mugambi rero o, uno mugambi wahavuye uba umugambi wa leta zunze ubumwe za amerika canke departement d'etat americain naho watangujwe na barack obama uno mugambi ubundi obama akiwutanguza yaraje ati kuzana abanyafurika baze kuba ngaha muri amerika birakunda mugabo tuzoba turiko turafasha afurika iki ni abanya- abanyafurika baza kuba ngaha tukabaha akazi bakagira ubuzima bwiza afurika tuzoba tuyifashije iki ahubwo reka turabe ugwaruka ruri muri afurika turuhamagara ruze hano nimba ari iminsi ibiri nimba ari iminsi itatu nimba ari iminsi ine turufashe bashize nk'amafaranga menshi muri uno mugambi arenga hafi ibihumbi cumi na bibiri by'amadolari y'abanyamerika ku muntu umwe hanyuma tubigishe batembere barabe ingene abandi bakoze biratwugurura umutwe tuba open minded tukaraba tukabona tuti okay aba bara- batanguye uku ubundi hari imijyi myinshi hari ibisagara byinshi ngaha mu myaka ibiri iri imbere byari biri hasi cyane ariko uno munsi bikaba bigeze ku rundi rwego rukomakomeye cyane ejo barakubwiye ama- amaleta atandukanye ariko ariko zi- harinjamo za google za apple n'izindi zitandukanye zi- zimigara zijya ahandi hantu hari hakenye cyane ni ukuvuga ngo byose bisaba kuguruka bisaba kuva ahantu uri ukajya ahandi akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze hama ni gute tugiye kuza ku- kubishikiriza abandi bose baze baramenya iyo migambi kumenya imigambi ni ukugwaruka guguruka dushima imana dusigaye dufite interinete mu burundi kandi ni interinete nziza abantu basigaye bafite amasimatifone mugabo ikibazo amasimatifone adufasha ni watsapu ni facebook ni chat kuyaga kuyaga si bibi abarundi bamye bayaga mugabo hari ibindi bintu smartphone igomba kugufasha atari kuyaga hari amahirwe menshi ari hajya ugomba kuraba mugabo ikibazo ugomba kumenya ndayarabira hehe ndayakura he bica bigusaba ko wuguruka wowe nyene kuko uko turi mu burundi turi cumi na batatu turi cumi na babiri sinibaza ko ntitwavuye mu ntara zose imwe imwe ko mu nta- intara z'uburundi zirarenga cumi na zitatu mugabo turi mu ntara zitandukanye jeni yumvira ko aho mperereye nk'igitega canke ahasanzwe humvikana iradiyo yanjye ko inyigisho zitandukanye ukuntu bashobora kubyinjiramo bazobimenya ko je ndibuka yuko no mu minsi ya mbere jewe nkijya ku- nkijya kugira application cyangwa nkijya kwapurayinga sinumva ukuntu- Kwiyandikisha.
nkijya kwiyandikisha nciyandikisha muno mugambi jewe nakoze ikiganiro c'amasaha abiri ku iradiyo ndanabwira n'abantu nti nimumpamagare abajene ugwaruka nimumpamagare mumbaze ibibazo ndanatumira n'umuntu umwe yari yaje muri yari umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndamutumira arasigura arasigura hama yavuga nimuhamagare mumubaze ibibazo hama mugende mwayo mahirwe ikibazo ugwaruka tugira usanga ari vyinshi ugaca umene ku mutwe ukibitangura ati biramenya umutwe nta bintu bi- bi- bikomeye bi- bireka kumena Bi- bi- umutwe bisesa- mm.
kino ni igihugu cy'igihangange kugira ngo ucinjire muri nk'ayo mahirwe ubanza kuwumeneka uraumeneka uremera ukameneka kubirakuya.
Eh, ntugire ngo ni ibintu uzogenda kunoba ngaho kuko nokubwira ko no kugira ngo utogushike ngaha n'amahi- ni ibintu bigenda bi- bisumbasumbana uriyandikisha hama muri ambasade bakavuga ati twagutoye hashobora kuba hayandikishije abantu amajana atanu ugasanga batoye abantu mirongo itanu abo bantu mirongo itanu ntubuhejeje uca ugenda gukora interview ugiye gukora interview muri- Kubazwa ibibazo.
kubazwa ibibazo muri ambasade ya Amerika ya Amerika iri mu Burundi cyangwa iri mu byo bihugu byanyu muri Afrika aho naho nyine ntuburaheza Zose ni intambwe.
baragukuramwo bagukuyemo cyangwa bakagushyiramwo bagasigaza abandi naho baba bagusigajemwo naho nyine usubira gukora ibindi bibazo byo kugira ngo uronke viza ariko ukuntu ubandanya ugira inkomezi ubandanye ugira inkomezi ushishikara, mm.
udebukiwe ucu ucu uvamwo ucu uvamwo nuko rero twebwe tuzogerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bishikire benshi bashoboka tubishire ku mbuga zacu ngurukana bumenyi tubishire ku maradiyo atandukanye yo mu Burundi binashobotse tuzosaba n'ikiganiro ku radiyo y'igihugu kubera iki hama tubivuge na mahigwe azotuma igihugu cacu gitera imbere azotuma Afrika yose itera imbere sinzi umengara kandi kabazo yari yabajije nawe ntibuka neza
yego nibaza ko wabyishyuye cyerekeye uko ni muzobishyira mu ngiro nimwasubira inyuma wabutse ko cyane cyane wowe ko ufite radiyo ugerageza kubikwiragiza hose reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi aderien ndabwiye ko aderien turi kumwe uratwumva alo aderien
halo amahoro aderien
yadiriye ni adere ni adere adela adela urantunga akabazo cyangwa icyumviro
ego jewe icya mbere nashaka ntangure gushimira uwo mutumire ncabwenge y'umurundi gasapfura urakoze
ni ukuri jewe nshimye gu- kuvuga ndiko ndaba ibintu abandanya twereka ibyigwa arimwo ah, ku mbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane facebook tuguma tubikurikirana nkamutera intege nti ni ukuri ndiko ndaba igikorwa arimwo ni igikorwa cyiza cyane hanyuma nti acaraba ukuntu rero yoroganiza aha mu burundi harasigaye izindi ncabwenge nkawe A- araba ukuntu yotegura nk'agaseminere hama a- izo zindi ncabwenge nazo azigishe kugira ubumenyi yahawe ari hiyo ntabwigumize ko kandi nta nkeka n'ibyo mbona ariko arakora ariko arabitwereka akiri no hiyo ni ukuri ni ibintu byiza cyane rwose mbona ko ariko aduza idarapo ry'igihugu cyane rwose hiyo muri amerika
urakoze cyane adela urakoze cyane Ha- hanyuma hanyuma nkacambwira nti mbega ah, mwavuze ko afite iradiyo yi- iradiyo ah, akorera ko cyangwa se sinzi ko ari Eh, iradiyo arafise yiwe.
radiyo yiwe mu burundi isamiranira Oh.
igitega
Okay. rero nashaka kumubaza afite umugambi uwuhe w'ukuntu iyo radiyo yiwe ishobora kuzosamirana igihugu cyose nk'ubu mu rumonge radiyo yiwe ntayo twumva urumva nako n'agahombo kabisa ku muntu tubona afite imigambi nk'iyo ashobora kuba yozamura abajene nk'uko yagiye abaserukira nyine
murakoze cyane yadene reka tubanze twakire n'ubundi munywanyi w'ijwi ry'amerika hama urabishyirira icyarimwe twakire bigirimana bigirimana uratwumva
ndabumva kabazo cyangwa icyumviyo
nsomba ese n'ukeza bugasace ko yagize amahirwe agatorwa mu rundi rwaruka rw'incabwenge urakoze
nagomba se n'ukubaza akabazo kamwe none niyo mwashika mu burundi muzobwira ko wavuze yuko wese hari amadomini atandukanye umwe wese yagiye arimo muzokora gute kugira abajene natwe twasigaye ino i burundi mutwungurire ko ku bumenyi mwarose ikindi nacyo agomba n'ubatera intege mugire kuraje ku buryo abajene bo muri afurika ndetse no mu burundi kwigana nk'abo muri amerika tugatera imbere nk'abo haba mu byiyumviro haba no mu bikorwa kandi wumvise yuko ufite n'iradiyo umuriza fm ivugira igitega wagomba uzo raba ukuntu yokumvikana mu burundi bwose ino matana ntituyumva wogerageza ugakora ibishoboka byose tukaraba ukaraba ukuntu twoyumva ahandi naho nimuze mugerageze mwigishe urwaruka muzo tujya i burundi nimuze mwigungane inyigisho mwarose kuko ngaha mu burundi dufite izindi cyabwenge zasigaye kuko twese bose ntibari kugenda muri uwo mugambi birumvikana
muze mugerageze muri porogaramu ibyo mwiza ubumenyi mwarose mubyigisha urundi rwaruka kugira nabo baraba ukuntu bokwisinunura bagatera imbere murakoze cyane bigira imana yego muragize neza ahasigaye ndabateye intege bandanye ibikorwa murimwo imana ibahezagira urakoze nawe guhezagira urakoze cyane bigira imana gasape adele na bigirimana bagukeje hari ikibazo yahereye ko adele yavuze ati turashima ukuntu uyu uyu muhungu w'igitega aguma atwereka ukuntu biriko biragenda muri amerika sindi umujene wa mbere ashitse ngaha muri amerika kandi sindi n'uwa nyuma mugabo ikibazo gushika hano hari abandi bantu batagira ayo mahirwe batarayaronka sindi ko ndavuga ko batazoyaronka mugabo batarayaronka bakeneye kubona muri amerika mbega hameze gute uri mu biki je ku munsi ku munsi ku masaha y'ubujumbura ndaraba ko ari saa moya saa mbiri abantu y'ijoro abantu baba bavuye ku kazi ngavuga uko umunsi wose wagenze abo twahuye nabo amasosiyete nagendeye amafoto ngayo amafoto ni ukubwira ko kuva nshize ngaho muri amerika maze gufata amafoto hafi ibihumbi cumi na bibiri nibyo si ukuvuga ngo naje gufata amafoto mugabo waje kwerekana ni ukuvuga ngo integeza kubikora ndabikora ndabifatanya kandi bigakunda ndiga kandi ikintu cyose mbonye ndafata ifoto kugira ngo ndayishyire ku rubuga hama bibaha n'amahirwe hari umuntu ujya telefone ugura akamubwira ati erere ati nuko bimeze ati ntegerezwa nanjye kugira ngo mu bibiri na cumi n'umunani kuvuga nagahigo nagahigo utagize agahigo uterwa intege ni nk'uko ujya nanjye mvuga nti jewe no kuri bino bintu byo muri amerika hari ikintu cyanjyoheye cyane foko nanjye ndakizana iwacu mu burundi kino kintu cya ubage cyanjyoheye cyane ndakubwiza ukuntu uba yego cyanjyoheye cyane ubwo buhinga bwa taxi uhamagara ubuhinga bwa tagisi uhamagara ku ukinjiramo, telefone mm.
yawe ugafyonda ati Igaca ngiye igusanga ngaha aho uri.
igaca igusanga aho uri ni ubuhinga buho- bukomeye mugabo twoshobora gukora natwe mugabo iyo ntaza ngaha muri amerika nopfuye ndabimenya icyo ni kimwe hama ikindi naco bagumye bagaruka bati none nta gaseminere mutegura muje mu burundi kugira ngo kumbure musangire inyigisho n'abandi seminere yariyo eh, nibaza ko tuzoyitegura tuzoyitegura ku buryo tworaba ngira ngo nku- nk'aba- nk'urwaruka eh, rw'imboneza zitandukanye zo mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u burundi nimba twofata nka zibiri canke zitatu zine zine mu nta- mu ntara hama tugahurira hamwe hama abo bakaba aribo bagenda gusakaza ayo makuru yahatandukanye ikijanye ni, ni radiyo naco eh, iradiyo humuriza irafise akarangamutima kayo ivuze igihugu cyose koba gahindutse nibyo koba gahindutse kuko ijya ni radiyo yitwa radiyo kominoteri ni radiyo y'abanyagihugu radiyo y'abanyagihugu rero igomba kuvuga muri regiyo imwe Ya hafi.
ya hafi kuko nki- nk'ubu twebwe tuvugira mu kirimiro ingorane z'abanyakirimiro si izo ngorane z'aba- z'abimbo Abi- abimbo bafise ikibazo cy'iwabo twebwe mu kirimiro dufise ikibazo cy'iwabo abariya mu mugambi bafise ikibazo cy'iwabo ni ukuvuga ngo rero twebwe tugiye kuvuga imbo ntitwokumvi- ntibo twumviriza cyane imbo ariko Kuko bose barashaka kwisobanura kwiteza imbere Eh, ariko icyiyumviro ntuyemo ni uko no- no- noraba ko byoshoboka ko nogira iyindi radiyo hajya inyene igitega muga ikavuga igihugu cyose Okay.
mugabo ijya hagivuga harakwi ahubwo haranarenze haranarenze ego umugabo n'ukuri tuzogerageza ibishoboka byose bishoboka ibyiyumviro ngaha jewe ndiko ndabi ndavyumva ikiganiro ndaza kuba ndagifise ndasoba ndacumvirize neza nibaza ko ivyiyumviro byose ntegeza kubifatirako Eh, bigira imana yanabajije icyo urwaruka rwo mu burundi rwokwigira ku rwaruka rwo muri amerika wabonye nka bimwe mu byo bokwigira ko ni nk'ibi ugaruka rwo muri amerika Ivyiyumviro.
ngaha a n'abakozi uko mu myaka yose ingana uko angana kose n'umukozi ntatinya ku- kurara ijoro ariko arakora ni umuntu kandi yuguruka nk'ubuzi bwo mu ijoro ya ubuzi bwo mu ijoro barabukora barabukora usanga bariko barakora mugabo ubuzi bwo ngaha muri amerika udusanga umuntu yibereye ku mashini mu gatondo kugeza ku mugoroba kumva ariko yinjiza amafaranga bafise ubundi utundi tuntu twinshi bakora mugabo twinjiza ku bu- ku buhinga ku buhinga kuri kuri tekinoloji kuri eh, sinzi ukuntu nobi- nobisigura mugabo ugwaruka rwo ngaha ano kuri n'abakozi none tutabanje ku- ku- ico twokwigira rero ngaha nuko babanje ku- ku- gufita intego intego ngira ni kinyarwanda bamaze gu- bamaze gufita target sinzi ukuntu nokivuga mu kirundi baragize intumbero bafise bagomba gushikako ico nico ca mbere ugomba kuba ufise intumbero nakubwiye yuko amerika yagize intumbero yuko igomba kuba igihangange ku isi imaze kugira iyo ntumbero ntu- si uguca wicara ngo ngomba guha igiha- igihangange hama ugaca wicara kuko icyo cyiyumviro ufise hari abandi bantu bagifise hari ibindi bihugu bikenera navyo kuba ibihangange Mm, ariko mu- naguciriyemo mu burundi no mu rwanda nabo nyine bashobora kuvuga bati natwe turashaka gukora ariko nta kazi gahari icyo cyiyumviro ni uku- ni ukuba baboshwe kwiyumvira yuko kurindira akazi ari cyo kibazo cyangwa ni, ni kuki bobo bashobora ku- kudatanguza imigambi ariko ugasanga hariho ikintu ki kibatuma batagira uko gukora cyane nk'uko wabonye ngaha ni igiki niyo ntambanyi ni niyi ikibazo none ako kazi dushaka twebwe abarundi twebwe abanyarwanda twebwe abanyakenya abanyatanzania akazi dushaka ni akahe ni akazi tugenda gusaba bagatanguje kuko bagatanguje ahubwo n'akazi tugomba kurema twebwe nyene kuko umutahe munini si amahera umutahe munini ya ni umutwe ni ubwenge ni wowe nyene urashobora gutanguza umugambi wawe hari umuntu umwe ejo twamwe tuganira ari burundi ariko arambarira ati none je nanje nagomba gushika muri ayo mahirwe cyangwa nti si ugushika mu mahirwe gusa cyane umugambi nje nko mu mutwe ubwo nyene ca ndawumubwira ca sigaye ndavuga nti shari bwa ndi bwa ndazi imigambi na je nyene muri je narumvise nti ndavuze umugambi kabisa uzi ikintu namubwiye nabwira nti ugomba gushika muri ano mahirwe fata nk'akarorero tugomba umugambi ushikira abantu benshi icarimwe apana umugambi w'iwawe genda wegeranya abantu bose batunze inka ngaho ngaho ngaho muri mu- muri region ibisanzwe canke ngaho igitega canke ngaho imurande canke ngaho imwaro canke ngaho mu gihugu cy'u Rwanda i- indazi radiyumvikana henshi wegeranya abantu batunze inka zikamwa nizidakamwa kuko inka iza gukamwa ari uko yavyaye kandi kuvyara nuko hari iyindi nka za- zagiye guhura ni ukuvuga ngo n'ubudafisi yikamwa nawe nyene arimwo ubegeranye mugire mugire ishirahamwe hanyuma bakamya amata muyegeranye mu- muyadandaze muyacange muyashire ajya amahinguro ajya amahinguriro ahingura amata nuvuga ngo muraproduce urabafashije ba banyagihugu gu- guproduza ya mata kuyajana ha hantu hama inka niziproduza amata gusa fata inyama ba bantu babaga inka bazoza kurondera mu ryashira hamwe turungikira inka ngaho tubage ko basanzwe bazi ko Eh, hanyuma ntizitanga inyama gusa zitanga n'amase umwavu nimufate mugire ikintu nimba mugura iparasera niniya mwimba ikinogo kininiya amase muyastokemo hageze ko abantu bagira uburimyi baze kugura ku dufuko amase uwo ni umugambi washikiriye abantu benshi washikiriye abarimyi washikiriye abanywa amata washikiriye abafinsi inka washikiriye abantu benshi ni uko ugomba kwibaza ntugomba kubanza kwibaza ngo none notanguza amafaranga ntayo mfise none ngiye ishyirahamwe mvuze iryo tanguzwa amafaranga ngahe kwegeranya abantu ukabashyira mu ishyirahamwe uti muzamurazana amata ngaha tuyadandaza ni ibintu bitoya cyane ni ukuvuga ngo hakenewe ibyiyumviro nk'ibyo bike bike je nama mfata umwanya nkiyumvira imigambi umugambi umuntu yokora adakoresheje amafaranga ngaca ndayivuga hari abantu benshi bamaze kuyitangura ubu bamaze kwiteza imbere batandukanye nuko nico tugomba gukora ugwaruka ntitugomba kwicara kuno abanyamerika baticaye sinibaza ko nabo nyine bashobora kuba baratanguje imigambi ni ubwenge umutwe hama ivyo biri hampande yawe akaba ari byo ukoresha maze ugatangura umugambi umugambi wawe ugatera imbere Mm, kuri interinete kuri facebook yacu david Nduwa- Nduwa- nduwa jambo yabajije ati ni izihe mbogamizi mushobora guhura nazo abaza ati ni ibihe bibazo mwiteguriye gutorera inyishu kugwaruka ukunda igihugu cabibarutse nk'ibibazo muba mwarabonye ibibazo duhura navyo hano muri amerika canke mu gihugu Ceki ntiyagitomoye neza ariko ndakeka mu migambi yanyu musanzwe mukoreramo imigambi yacu ibibazo biba ari byinshi cyane je nk'umugambi wanje nakubwiye ko u- u- ura- ura- ndaguhakira uraza- uraza gushobora gufatanya n'umugambi kumbure nawe ushobora kuba ufise uriko uratwumviriza nk'umugambi w'iradiyo ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye cyane kuko ushima ari ikintu gikomeye none ugira ngo mu gihugu cy'u Burundi kiri nk'abantu miliyoni cumi hari amaradiyo angahe ni nka mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu uca wumva ko ari umugambi ukomeye cyane mugabo ikibazo duhura naco abaru- a- a- abarundi a- n'abandi bantu batandukanye abanyafurika ntidu- ntidutimba ntidu- ni ugutimba afite ni uku- ni ugutimbuka ugakora ukaja kukivuga akora ugatangura ugatangura ni ukubita mu rudubi uta- utabona iyo biriko biraja neza neza ariko ugatangura ariko ugatangura namwe niyumvira igituma abantu batize batera imbere ugasanga ne baradandaza nibo bunguka nibo bubatse ama etage bikomeye ukibaza impamvu mu ugasanga bajya abantu bavyize bize ibijanye n'ubutunzi ntibagira amafaranga apena ntibagira n'imodoka bagiramo wibaza ngo ni kubera iki bajya abantu batize binjiza amafaranga mu mugambi batagize nk'ibiharuro mu mugambi no gushiramo ibiharuro birebire amakarikire agutuma uteba gutangura wa wundi atize ati arashiramo amafaranga aca gutanga Aratinda.
gutera imbere ugasanga bara- bara- barubatse ama- ama etaje bara bafise imi- bafise imigambi ikomakomeye cyane abantu usa- usanga badafise amashuri menshi n'uzo usanga ari abatunzi hajya muri afurika rero imbogamizi duhura nizo ikibazo urumva mu mugambi iyo umugambi uwufise ntutimba ngo utangure ivyo bikufise ubishiremwo nimba bihomberamo nimba bigize iki jewe kw'iradiyo nshobora kuba naratanguje amafaranga mugabo n- nguma shiramo amafaranga shiramo amafaranga Ma- naragerageza gukora utuntu hampande utuntu hampande twinjiza, mm.
twinjiza mugabo ngashyiramo amafaranga agenda ngashyiramo amafaranga agenda umwaka wose urahera atakintu na kimwe ndiko ndabona ariko wizera ariko nizera uno munsi rero vyarahindutse ntibimeze nka kumwe kwa cagiye umugabo none iyo nca mpagarika mu mezi abiri mu mezi atanu ngo biranse naca nshika hehe naca mpagarika ndoto zawe zari kuba zihagaze ya nuko rero ngira nshino mwishyura no gutimba tukabikora tugashyiramo amafaranga twizigira ko bikunda kandi bizokunda tubandanye ku murongo ndabwiye ko dufise uwundi munywanyi w'ijwi rya amerika yuvenali yuvenali mwiriwe neza Mwiriwe neza Amerika
ikibazo cyangwa icyiyumviro
nashaka kwanza kubaramutsa umuntu amukigere n'umutumire gashaka Mm, arakunda ndakura mu kijeyo vina
amahoro rero nagira mbanze gukeza uwo muvukanyi gashaka nongera ndamushimira ukuntu adahengeshanya gutera intambwe abifashijemo ngira n'ubuhinga canke ubushobozi imana yamuhaye urakoze hanyuma ndetse n'icyo gashaka ngira ni uko utakikwibuka iyo warigeze kuba uri n'umugenzi jenshi igitega efete muri demire nesi demire disi n'icyo ah ni gusa kera twarumva sisezi wawe sisezi ukuntu uri uri marin ukuntu u- ukuntu ufite ubwenge bw'igitangaje ariko rero ahakuru Mhm, nashaka kubaza uwo mugambi wa wa obama mhm.
Eh, igihe wa- igihe watanzwe mu minota gatoya kubera si- sinari ngaha- eh, sinari hafi ndabifatiye hafi kubera Uma- nari nzi umaze gukorera imyaka kinini.
ine umaze imyaka ine utanguye turi mu mwaka ugira kane
Sawa. hanyuma twagira tubasabe nk'abajene nyene twasigaye ino turaronkera amahirwe Mhm. egome hari rapafase ahantu ho kumashino yari arimwo yari yakoresheje n'umunyamerika nure noir dusanga dusanga decomplis tukama twibaza ko umuzungu tumubona n'amafaranga kumbe amafaranga umuntu abanza gukora yatubwiye tujye ntitubone umunwar Mhm.
n'umuzungu burya turangana dusa amashansi amwe Mm.
gusa ukuntu dukoresha uh, i- i- ubwo bushobozi dufite nibwo usanga butandukanye yaragerageza kudusigurira ko umuntu abantu bose bavuka ku mudizo ko umuntu avuka tumi atana kimwe yambaye bose n'abazungu n'uko aragerageza kudusigurira ko umwanya twese imana yaduhaye jenikatiresi ibibazo ko ari abantu bakoresha jenikatiresi nta na hamwe ayongera yongera atubwira kino yatubwiye inguvu tukana inguvu zingana twina turageraga abantu kuko dukura aragerageza aretaburisha aratwereka ukuntu umuntu ashobora gutera imbere kandi vurema ubyumvise bamwe twaratahuye turabona ko habura domo usanga umwe ya- ya- yasubiye inyuma ku mvo ku- ku mvo zitandukanye turashaka kubasaba rero namwe umunsi mwaje kubera iyo iyo ntambwe mwateye ni intambwe ikomeye rwose mu- muri afurika no ku gihugu cyanyu muze mufate umwanya muduhe ini-
inyigisho eh, eh, voila Ya.
hanyuma tu- tubabaze natwe turabe
Mm, Yego, nibaza me.
nibaza ko Yuvenal agatelefone kamugoye ariko muri make ndumva ariko aravuga yuko nk'ibyo abandi bavuze ku- kugarukana ubwo bumenyi icyo cyiyumviro kandi no kuri facebook eh, ndabona ari navyo nzeyimana edmo avuga avuga ati nitwa nzeyimana edmo ndi giharo mu rutana giharo giharo mu rutana iki kiganiro muri isanga kiradufasha cyane ariko mutubarize abatumire ko uwo mugambi woshobora gufasha abantu bo mu cyaro ruguru eh, hag- hagati mu gihugu nkino iwacu na cyane cyane ko mugambi nk'iyo ihera mu bisagara Aha, je simva mu gisagara je mva mu mba, mva hariya mu, mu misozi mva hariya igitega mvuka hariya mu ngwa mu ngwa si mu gisagara nta n'amatara ariyo nta n'amazi ariyo mvuka mu, mu mitumba urumva ko umugambi urabashikira igikuru ni uko hariya nivyo kuba utari mu gisagara bi- hari amahirwe menshi umenga birakugarira ni ukuvuga ni ukuva hariya ukaja mu gisagara kuko interinete ntuzoyikura hariya mu- Amatara, eh, mm.
amatara eh, kuko ku itelefone navuze ngo turafite amatelefone n'ibyo afise ubuhinga bugezweho mugambi ibyo bisaba ko wuzuza ntuzovyuzuriza ku itelefone ngo bikunde mugambi amasiberi arahari n'uwo udafise inka aramenya aho ziragirwa ntugomba kuba ufise imashini ngo kugira ngo uze kuzuza ivyo bintu hama ikindi naco ni ukuza baragenda begera ikintu bita american corner aho kiri hose ni ukuvuga ngo i- sinzi ukuntu i- american corner kona ya- muri make usanga ari ibiro eh, vya leta zunze ubumwe za amerika by'intumwa za leta zunze ubumwe za amerika muri ico gihugu ariko usanga bafise ibiro bitandukanye hagati mu mu ntara gihugu.
zitandukanye hagati mu gihugu hajya niho uzobonera imigambi myinshi si umugambi wonyene ni imigambi myinshi cyane ku rwaruka rwa- rwa- rwa afurika leta zunze ubumwe za amerika zitegura iyo uzi uraja hajya urabimenya cyangwa ukaza uraja ku rubuga rwa- rw'intumwa za amerika mu gihugu urimwo naho nyine ukaza uraraba amahirwe menshi aba ahari mugabo ikindi kintu ngomba ngaruke ku bagenzi abarundi ni ibihugu tuvuga igifaransa nicyo ni ikibazo gikomeye cyane nibyo uno munsi turi ko turaza tuvuga icyongereza tugira iki ibi bintu byose nta gifaransa muzohura naco kugira ngo uhure n'umunyamerika avuga igifaransa ngaha ni ikibazo gikomeye cyane jewe n'amasengero nagiye gusenga asanga isengero bivuga ikiespanyole gusa ndagerageza kuza ndakwegeraho kubera umenga kicanze n'agafaransa nkumva ijambo rimwe rimwe mugabo urumva no biga icyongereza biga icyongereza gitega dufatiye aho nyine gitega turumva yuko hariho amasantere hariho ibigo byigisha icyongereza ni nkangahe kwiga icyongereza umuntu ahereye ngaho si nibyo gusa twebwe no ku iradiyo iwacu abantu bari gitega hari ibiganiro byinshi byitwa let's learn english bigisha icyongereza hari umunyeshamakuru ari hajya a- a- aha ijambo abantu mbwira ukeneye kumenya akakwigisha gramere byose ni ikiganiro cy'isaha ki- kimara isaha yose hama nawe ukamubaza ati mbwira none ngomba kuvuga rino ja- rino giungane mu gifara mu cyongereza nurivuga gute nuko bagenda biga icyongereza buke buke Nti- icyongereza burya ntikigoye nk'igifaransa igifaransa kiragoye cyane icyongereza kigwa kandi hari n'amasantere menshi hajya igitega atandukanye E, kuriha amafaranga nibaza ko biba biri hagati y'ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri ku kwezi ni amafaranga make kuko utize icyongereza biragorana ni wasohoka mu burundi naho uzoja ngaho mu rwanda uzohura naco ugiye muri tanzania uzohura naco mu buganda abadandaza bara- barangura bazohura naco ugeze hano muri amerika wumva n'ibindi bintu nico nge- kandi gikaze gikaze gifise agisi- iga- agisa baramira ikaze amajambo jewe sinokubesha nageze mu ishure indwi ya mbere sinumva n'ikintu na kimwe ndakubwije ukuri Yaramurira.
none akubariye ngo ngo akubwiye ngo ngo ngo 24 aba ngo no si 20 24 ni 24 20 20 eh? Habwiye ngo- ngo 640 640 abavuze ngo ngwiki 640 640 ari agisa bigusaba ko ubanza kwicara bitandukanye n'iy'abongereza Eh.
kuko abanyamerika turamiragura ya mugabo rero ba- amahirwe arahari igitega ngoma ndabamenyeshe ko hari radiyo imwe two- twunze ubucuti iri muri texas yitwa kut radio station ni radiyo ikomeye cyane twaraye twunze ubumwe nashatse yuko hari ibiganiro nzobaha nk'iminota nk'isaha isaha ku ndwi yego bakora ibiganiro by'icyongereza ibiganiro by'icyongereza bivuye kuri iyo kwigisha radiyo icyongereza yego no si ukwigisha ni ibiganiro bimwe byo kuri iyo radiyo bivuga icyongereza bizo- bi- eh, ni icyongereza bizovugira ku iradiyo y'iwacu nzoje ndabisaba mu burundi kuko hari ama- ama- ibindi- izindi ntambuko ndagucako kugira ngo aba- abarundi bumvirize agisa yo muri amerika ingene imeze ndazi mu minsi apana ya apana imwe mbere ya water muga ya wora Ora!
wora
ya bizobafasha kugira ngo ba- babe accustomed babe bamenyere kumva bamenyere urwo- urwo rurimi.
kumva urwo rurimi rw'icyongereza cyane nicyo kintu jewe mbona ngiye gufasha muri Zagufashije byo cane gose.
ego kiziba gifashije cyane rwose nk'uko ubivuze kenshi indimi ururimi rw'icyongereza ntigu- ntirwoye nk'igifaransa ariko bamenyereye kuza baracumva kuri radiyo yawe Ego.
byobafasha bizobafasha cyane kandi uravuze uti kwiga icyongereza ni ikintu gihambaye baragikeneye aho bazoja hose bazo- baragikeneye bazosanga gose.
ariho naho hatazoba ngahe muri amerika ahantu hose baragikeneye Mm, tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi ndabwiye ko fidele aturindiriye fidele uratwumva yego ndabumva amahoro neza mahoro mbo ndamukiza umutumire ndakuramukije fidele amakuru meza hamaje nagira ndababaze uwo mugambi akamaro kanini wowe ufitiye abantu twasigaye ino nk'abajene natwe kugira ndakumve neza hama mwongere mumbwire ukuntu mwatowe kugira mugende iyo natwe vyogenda gute natwe kugira dushikeyo uri mu cibitoke gavin Gavin, je ndi bubanza ah ok Iyo ni fidele fidele Mm, Yego, ndi bubanza eh, uti- sawa utubaze kwanje n'ubuti urakoze cyane akamaro k'abasigaye mu burundi mwebwe muragiye mutwaye ubumenyi ariko arashaka kumenya neza na neza akamaro bazobona muri iyi porogaramu akamaro bazobona muri ino porogaramu icya mbere ni uko abarundi bo urwaruka rw'abarundi bwose ntigokwira hano muri amerika muno mugambi ntibikunda mugabo abagize amahirwe ni uko twe tudusha tujya kuryama tukaryamika umugambi mu mutwe ibyo twize tukabyigisha abandi mu buryo bwose butandukanye nimba duca ku maradiyo navuze ko tuzosaba ku radiyo y'igihugu cyangwa ku televiziyo ahatandukanye kugira ngo bishikire benshi bashoboka icyo ni kimwe hama ikindi gikomeye ni uko mu migambi twerekanye ngaha muri amerika bemeje nabo nyene yuko ari imigambi ishika ku banyagihugu benshi iyo migambi tuzoca tuyikomeza cyane gusumba ku buryo ishikira benshi bashoboka basumba abo yahora ishikira urumva byagiye gufasha kandi muri babandi basigaye nuko nicyo tugiye gukora ni ukubigisha kugira ngo nabo bashobore gut- gutera intambwe bakore ibikorwa byabo bamenye ingene babikora bamenye ingene borondera amafaranga bamenye ingene bogira iki n'iki hanyuma kandi duce dufatana ya migambi y'iwacu nayo twerekana bakemeza yuko yashikira abanyagihugu benshi bazodufasha kugira ngo ishikire abandi benshi bashoboka ni ikiro kizo- kizofasha mu burundi mu rwaruka rw'uburundi nibyo cyane nicyo gi- ni- nicyo kintu gisa n'igitandukanye n'andi maporogaramu y'indi migambi y'urwaruka ruza muri amerika U- uyu mugambi uraraba neza na neza umugambi uzoshika kuri benshi Ego.
Ni ikintu gihambaye cyane kuko kirafasha iterambere ry'igihugu neza cyane tubandanye ku murongo twakire na ngoboka ngoboka uratwumva halo ngoboka
halo mwiriwe ngoboka
ah mwiriwe mwiriwe muratwumva neza ikibazo cyangwa icyumviro amasegonda make
yes ndabumva nitwa ngoboka jean claude ndi mu gihugu cy'u rwanda mperereye mu ntara y'uburasirazuba Mhm.
eh, mu karere ka ngoma Mm.
none ngewe ikibazo nabazaga uwo musore Mhm.
nagira mubaze ni ah, muri amerika ibyagiyeyo wenyine cyangwa ari kumwe n'abanya- n'abanyarwanda bari Eh, harimo n'abanyarwanda twari twagerageje kubarondera kugira nabo nyine babaganirize batuganirize ariko ntitwaronsa amahirwe yo kubaronka muri studio hano i washington dc bari mu bikorwa by'iyi porogaramu ya yari nyene
iyo se porogaramu ni iy'urubyiruko cyangwa ni- na- n'ibyo byo mu mu mashuri bize Mm, niyo urugwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu
ko twebwe se ayo mahirwe tutari kwe atatugeraho
aha icyo rero kica kiba ikibazo muca muza muraro no kuronderano wicaye muhira nta nibaza ko bitazokoroha kugira ngo amahirwe agushikire mu mwanya wacu uri mu rwanda
eee twebwe mu- mu ntara turimo ntabwo ibyo bitugeraho ubwo dushobora kuba tuzi uburyo babicisha babicisha mu bigo by'amashuri cyangwa ariko abanyarwanda barenga mirongo ibiri bashika hafi mirongo ibiri bari ngaha mu rwanda mu- ba- bari ngaha muri amerika mu uwo mugambi nyene
ariko nawe mu ntara y'uburasirazuba urimo aha nye- usanga noneho mu burasirazuba usanga bose utabazi usanga hari uwurimwo
eee usanga hari uwurimwo usanga utabazi kuko usanga ari ahantu haniniya cyane
ni hanini cyane Mhm.
ariko ikigaragara cyo ni uko baturuka mu mujyi wa kigali urabazi none ko baturuka mu mujyi wa kigali bose
Mm, akenshi usanga nivyo baba ari abantu bo mu gisagara ariko ngoboka nk'uko eh, gasape yamye bivuga ni, ni ya migambi usanga umuntu ategerezwa kuja kuyirondera Ah, haba kukumviriza iradiyo haba kuja kuri interineti umuntu agashakisha ariko kumbure n'ico kigo ca american corner muri Am- mu rwanda gishobora kuba gihari ni ibiro vya leta zunze ubumwe za amerika mu ntara zitandukanye usanga ari nk'ikigo c'ubumenyi ikigo co kurondera ubumenyi kwisununura Ah, usanga ariho batanga inyigisho canke bashikiriza iyi migambi Ah, hari ikibazo wowe ufise ca gasape kugira ngo bagerageze kugusigurira ivy'uyu mugambi mu camake ikibazo cy'iyo mfite ikibazo namubaza nk'ubwo bavuyeyo ntabwo baza ngo ba- ba- ba- bafashe urundi rubyiruko ru- baba basize mu bihugu byabo narwo rubashe gutera iyo ntambwe
yagerageje gusigura ngoboka ariko tubandanye ku murongo twakire n'abandi niwagerageza ku- kongera kumviriza iki kiganiro yatanze uburyo bwinshi bagiye kugerageza gushikiriza ubumenyi baronse muri amerika ku banyagihugu nibatahuka turizera yuko na bagenzi biwe bo mu rwanda nabo nyene ari uwo mugambi bafise wo gutahuka bagashikiriza ubumenyi baronse mu gihugu ku bandi- ku rundi rwaruka tubandanye ku murongo twakire abdul karim Mm. Abdul turiko turaja ku musozi w'ikiganiro kibazo canke iciyumviro mwanya muto
icyumviro nari mfite nagomba mbaze by'imbanga mu burundi ku byerekeranye eh, n'uwo mugambi ni igiki boba bariko barazanira urugwaruka rwege kuko uriko uraraba urwaruka ruriko ruriza ni benshi bariko bamara amashuri ariko eh, ata- atabuzi baronka uravye nko ngaha iwacu ni benshi ni benshi ni benshi cyane ariko bakaguma bahimiriza ati abantu nibige nibige atabuzi buriho none ntiwabona yuko eh, umuntu ariko ariga atakazi ariko araronka cyangwa atayandi mikoro abona ariko arikora ko yuko bazohava ba- bajya mu bintu bibi eh, bavuga ati reka n'ubundi gitume tugenda muri iye kuko twarize nta nta kazi turonka
urakoze Nkaca mvuga ati, uwuhe mugambi boba bafitiye urugwaruka rw'ubu uye n'ururiko ruraza kuko ava yuko utegura urwaruka rwa- rwa- rwagize urategura urwaruka ruriho ubu n'ururiko ruraza rukazovuka ruvuga ati turiko tugira akazoza twarose nuko uwuye umugambi dufite nonone Mm. urakoze cyane karim abdul karim ca kibazo nyene cyo kurondera akazi gasape ikibazo turiko ngoboka turaja ku musozo w'ikiganiro ngoboka yabajije yavuze ngo eh, ngomba kuvuga ko ikintu ngoboka yabajije kirakomeye cyane Mhm.
natwe turafise icyo tugomba gukora ko twavuye no muri amerika tukaja ntitujye kwicarika ubumenyi twarose ngaha muri amerika Mhm.
ho ngoboka avuze ngo abanyarwanda bamaze kuja muri iyo migambi nta kintu bamaze gufasha mugabo sinovyemeza kuko ngoboka arashobora kuba ibyo bafashije atavyo arabona kuko ntibigomba guca biboneka cyane rwose mu gihugu cyose igihugu kiba ari kininiya cyane mugabo natwe tuba dukwiye nimba dutashe mu rwanda nimba dutashe mu burundi guca tugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo urwaruka rwose rwasigaye hariya a, turwigishe ibyo twize nabo babironkeko hama iki abdul karimu naca avuze kirakomeye cyane avuze ati urwaruka rwishirira uko ruri- ruriga nko mu burundi ugasanga abantu biga ni benshi cyane ni ukuri abanyeshuri batashe saa saa saba urabona ko ari abanyeshuri benshi cyane ngo mugabo ngo baheza bataronka akazi ntibagomba kukaronka hoya ntibagomba kukaronka ahubwo bagomba kukarema kuko leta yarateye intambwe ya mbere iratwigisha iraturondera ayo mashuri irakwigisha hama ikakivuga ati ok jewe ndakwigishije wowe hasigaye kuja kugira iki kuja gukora igisigaye ni ugukunda igihugu ni ugukunda igihugu cyawe u rwanda uburundi hanyuma ukamenya yuko utagiye gukora akazi ngo uzohize ishure uja kugasaba ahubwo uzohize ishure uja kukarema ukaronka kukora ukaronka nako uha abandi bantu bataragerageza kukarema mwiganye cyane abahandi hantu icyo ni ikintu gushika n'ubu tubandanya tu- tugerageza gufasha iyo tugize ibiganiro ugwaruka kumva yuko bategerezwa kwiyumvira kurema Mhm.
ubuzi kuko leta ntishobora gushikiriza ubuzi ugwaruka rwose ruvuye mu mashuri ntibishobora gukunda gasape turagushimiye cyane rwose kubona wabashije gushika mu nyubako za ry'ijwi rya amerika mu masitudiyo yacu ukaganiriza ugwaruka nshimiye cyane radiyo ijwi ry'amerika ndashimiye cyane nawe wampaye ikiganiro nshimiye n'abarundi n'abanyarwanda n'abanyamahanga bashobora ko batwumviriza nshimiye n'umuhinga w'ibyuma hariya Innocent Kimenyi.
inosa Ki- Ki- Kimenyi.
kimenyi ego na tatenda gombo Adatenda. yari ku buhinga bwa facebook live Mm.
reka tumushimire cyane murakoze cyane rwose rero mwese mwaduteze amatwi cyari ikiganiro muri isanga mwari kumwe na oriane itanga ishaka mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika murakoze